muteze amatwi radiyo ijwi rya amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mwiriwe neza se ni thomas kamirindi ubasuhuza mu rwanda turi kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu naho kugera saa mbiri y'ijoro turi no ku mirongo migufi short waves kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri mu kanya ni ikiganiro murisanga muri kumwe na thomas kamirindi
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika je ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranyo aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
murisanga rero ariko mbere y'uko dutangira ikiganiro mbanze mbibutse y'uko mbanze mbibutse iyi nkuru y'akatarabaho kugeza ubu ngubu kuko bwa mbere na mbere mu mateka abakuru b'ibihugu bya leta zunze ubumwe za amerika na korea ya ruguru bahuye bahana umukono baravugana inama ya perezida trump n'umuyobozi w'ikirenga kim jong un yabereye muri singapore irangiye bashyize umukono ku masezerano avuga ko Kim Jong Un yiyemeje bidasubirwaho gusenya intwaro za kirimbuzi zose ziri mu kigobe cya Korea ku ruhande rwe perezida Trump yemereye umutekano Korea ya ruguru aya masezerano avuga kandi ko impande zombi zigiye gukora ku buryo mu kigobe cya Korea haba amahoro arambye biyemeje guhana guhanahana imirambo y'abasirikari baguye cyangwa bazimiye mu ntambara ya Korea iyi ntambara yabaye kuva mu gihumbi magana cyenda na mirongo itanu kugera mu gihumbi magana cyenda na mirongo itanu na gatatu yahagaze nyuma y'amasezerano yo guhagarika imirwano yashyizweho umukono n'abasirikari bari bayoboye ingabo za loni ari nazo ari nazo wari uhagarariye izo ngabo za loni yari ahagarariye n'ingabo za leta zunze ubumwe za amerika undi washyize umukono kuri ayo masezerano ni umusirikari wari uyoboye ingabo z'ubushinwa n'uwari uyoboye ingabo za koreya ya ruguru koreya y'epfo yo ntabwo yashyize umukono kuri aya masezerano yo guhagarika imirwano mu gihumbi magana cyenda na mirongo cyenda na gatatu kugeza ubu rero nta masezerano y'amahoro arabaho bivuze yuko koreya zombi zikiri mu ntambara n'ubwo zitarasana noneho rero murisanga nyamunini ni igitabo cy'inkoranyamagambo y'ikinyarwanda n'igifaransa si inkoranyamagambo gusa ariko ahubwo ni ni nkoranyabumenyi cyangwa se imbumbabumenyi encyclopedie mu gifaransa nyamunini ikubiyemo n'imigani n'insigamigani imyandikire y'ururimi cyangwa se ikibonezamvugo amateka umuco n'amakarita y'imiterere y'u rwanda igitabo cyarangije cyararangiye cyarangiyeho kwandikwa ariko kizajya ku isoko mu kwezi kwa cumi na kumwe nyamunini ni igitabo kigenewe bande muri iki gihe imyandikire y'ikinyarwanda irimo ivugururwa mu gihugu ndetse no mu rwego rw'amateka y'abanyarwanda atavugwaho rumwe nyamunini izafasha iki abantu benshi bagize uruhare mu myandikire y'iki gitabo nyamunini umuhuzabikorwa wabyo ni dr eugene shimamungu yaminuje mu bumenyi n'imyandikire n'imvugo by'indimi niwe rero mutumirwa wacu dr shimamungu uraho urakomeye mukomere mukomere cyane thomas kamirindi urahumeka neza rwose mukomere cyane ndagushimiye cyane aka kanya uduhaye rwose ntabwo nabona ukuntu mbivuga kubera ko umwanya mwebwe abahanga muduha kugira ngo muganire n'abantu b'ingeri zose ni ibintu umuntu atabona uko ashima ndagushimiye cyane
Eh, nawe ndagushimiye ko wantumiye ye nuko rero igitekerezo cyo kwandika nyamunini cyaje ryari cyaje gidahari mu- i- nta nsanganyamagambo nta nkoranyamagambo nta mbumbabumenyi yabagaho y'ikinyarwanda n'igifaransa
Eh, icya mbere na mbere ndagira ngo mbanze nsuhuze abatwumva bose eh, bumva eh, radiyo yanyu nicyo kiganiro muri isanga ubwo rero nagira ngo mbubwire ko iki- i- iyi nkoranyabumenyi cyangwa se inkoranyamagambo eh, yavutse kera ku giti cyanjye yavutse kera nkiga eh, muri kaminuza muri nyakinama aho Ni- ubwo ni nko mu batereka wuhe ukuntu- mwaka
ni nko mu myaka ya mirongo muri za mirongo inani ye Eh, eh, niho eh, batwereka ukuntu bakora inkoranyamagambo z'ikinyarwanda Eh, noneho njye nkabona harimo ikibazo kubera ko kugira ngo izo nkoranyi zo kwishakamo ijambo ni ukuba urizi neza kandi iyo ijambo urizi ubundi nta- ntabwo ugi- ukenera kujya kurira mu nkoranyamagambo Mhm.
ubundi batwigishaga ko tugomba kujya kureba umuzi w'ijambo kugira ngo ushobore kuribona u- u- ugereranye- ugereranyije ushobore kuribona Mhm.
Eh, ibyo byakomeje kumbiri- kumbera ikibazo mu mutwe kuko ntabwo nabyumvaga neza ukuntu umuntu ajya gushaka ikintu atazi kandi bakamubaza kubanza no ku- kukimenya ahubwo no kumenya kugisesengura Mm.
ibyo bi- bikaba bi- biteye inkeke noneho aho byongeye kuza kuvuka ni uko eh, eh, nigeze gukora eh, eh, kwiga ishuri ryo kuzobera muri ibyo byo kwandika inkoranyamabumenyi Mhm.
inkoranyamagambo Eh, mwarimu akambwira ati ariko wagombye kugerageza ku kinyarwanda tukareba icyo bitanga ndavuga nti, nta mwanya mfite eh, kandi numva bikomeye nkumva ntakongera gusubira muri ibyo ngibyo twize ngo nongere ngo mvuge nkore ngo ndi kuvuga ku- kwandika inkoranyamagambo Mhm.
nuko ibi byongeye ahubwo kuvuka noneho bi- bikajijeho eh, eh, twari turi i buruseli turimo gushaka gushyiraho gahunda yo kwigisha abana ikinyarwanda bakatubwira bati eh, nta nta- nta nkoranya- nta nkoranyamagambo dufite n'ibindi bikoresho byose ntabyo dufite ariko inkoranyamagambo irakenewe cyane Mhm.
Eh, ndababwira ndetse ihari arambwira bati ihari ntabwo dushobora kuyikoresha kuko n'amagambo ya- ar- ar- n'amagambo tuba dushakamo ntabwo tuyabona Mhm.
nuko ubwo rero niko kwiga gushaka kwiga uburyo bwo kubitondekanya kugira ngo abantu bajye bashobora gu- kubona amagambo byihuse Eh, duhitamo kuyatondekanya uko inyuguti zigiye gukurikirana eh, uko ijambo ritangiye ushyize mu buke cyangwa ushyize mu bwinshi Mhm.
ukaba waribona muri iyo nkoranya cyangwa Eh.
se yaba ari yaba- yaba ari inshinga ukayisi- ukayishyira mu mbundo ubwo nyine bikaba ukaba ukajya kuyishaka nuko ubwo nyine eh, ubwo buryo tubonye ukuntu- tubonetse ko ariko tugomba kubigenza nuko turatangira turandika ariko ubundi twari dutangiye dushaka tuvuga ngo turandika inkoranyamagambo ntoya eh, ya- ya- y'abana batoya n'ibiki byose Mhm.
Eh, tuzi ko bitaza gufata igihe kinini cyane eh, ko tuba twihaye igihe cy'imyaka ibiri Mhm.
nuko aho bigeze ndababwira nti eh, hari amagambo menshi turimo gushyira ku ruhande kandi eh, ntabwo dushobora kumenya impamvu turi kuyavanamo kuvanamo amwe andi tukayashyiramo Mhm.
ndababwira nti reka dukore amagambo yose duhuye nayo yego eh, tuyashyiremo hanyuma rero iyo nkoranya ntoya tuzayikora nyuma tumaze ku- kwiga uburyo bwo kuvanamo amagambo akomeye cyane tugasigara amagambo yoroshye kugira ngo abana bashobore ku- ku- kuyagira kuyiga nuko ubwo rero nyine bitangira gutyo eh, na n'ubu cyo kuba ntabwo iranarangira kubera ko kurangira ko yararangiye uko igomba gusohoka mu kwezi kwa cumi na kumwe Eh, ubu ariko- muranonosora gusa Eh, eh, tuzajya tuzajya tu- tu- twongeramo amagambo nk'uko mu zindi nkoranya babigenza nk'izo mu bufaransa bazihindura buri mwaka Eh.
ntabwo twavuga ngo tuzajya tuzihindura buri mwaka ahubwo tuzajya tutegereza igihe gihagije kugira ngo turebe niba twahindura tuka- tu- tugasohora indi nkoranya noneho ubwo- Eh, icyo- Yego.
icyo nabwira icyo nakongeraho ni uko eh, iyi ni inkoranya izaboneka kuri murandasi Eh, abazaba bafite abonoma Mhm.
eh, bazajya babona amagambo yiyongereyemo eh, abazaba ibyo byaba byose iyo uguze igitabo uzajya ubona bonoma Eh, y'umwaka umwe cyangwa ibiri cyangwa itatu ubwo, eh, ntabwo turabigena ariko rero iyo uguze igitabo uhita ubona bonoma yego noneho ubwo rero nyine ugakomeza ugakurikira ukuntu amagambo agenda ahinduka ahinduka cyangwa ayinjiramo hari n'ayo ashobora kuvamo iyo bimaze kuba byinshi cyane ubwo nuko bizajya bigenda nko mu zindi nkoranya zisanzwe mu zindi ndimi mu yandi magambo ku kibazo iki gitabo kigenewe bande ni abana biga ikinyarwanda
kigenewe abantu bose bashaka gukora gushaka kumenya amagambo amwe n'amwe avugwa ay'ubu aya kera ayandikwa ni abantu bose kubera ko n'abantu n'abacengerandimi bashobora kuzayifashisha nabyo birateganijwe niyo abantu bose bashaka kumenya umuco ururimi amateka y'u rwanda bifashishije igifaransa
niko se dr shimamungu iki gitabo ko gihenze amayero ijana na makumyabiri ntabwo ari menshi ubwo ngubwo ku bantu benshi
ni menshi ni menshi ariko urebye amacapiro y'ino ukuntu ahenze ntabwo dushobora gushyira munsi y'icyo giciro usibye gusa ko abishyura mbere abazishyura mbere kitarasohoka bazabona uburenganzira bwo kwishyura mirongo itandatu gusa hanyuma bakabona igitabo bakabona na ntuza bakabona na bonoma ariko rero hari icyo nibutsa ni uko icyo gitabo kirimo amapaji igihumbi na magana atandatu ni kinini cyane kirimo harimo tomu ebyiri ni ukuvuga mbese ni igitabo kibumbiyemo bibiri
iki ni igitabo kibumbiyemo bibiri kandi kirimo akantu kameze nk'intuza nk'agasanduku kugifunika kizaba kimeze neza cyane usibye gusa ko tuzagisohora mu ntuza tuzacapisha bikeya ibyo abantu badusabye hanyuma nyuma tukagena tukagena gusohora ibindi ibindi bikurikiyeho
radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda turaganira na dr eugene shimamungu ni umuhanga mu byerekeranye iby'indimi byaba ubumenyi byaba imyandikire byaba n'imvugo kuri telefone turi kumwe na jean dodiyo jean dodiyo we
karame karame
akabazo kawe
ikibazo ngewe namubaza umutumirwa ese ko numva icyo gitabo twe tugikunze ariko ku mafaranga nkaba numva ari ikirenga nta kuntu zagabanya ku mafaranga ko numva ari cyiza umuntu wese akakigura tukamenya ayo magambo n'ibisobanuro byayo
ye urakoze jean de dieu
akandi kabazo none icyo gitabo cyagiye ku isoko ku masoko hose kirahari dore nk'ubu ngewe ndi mu rwanda ese mu rwanda umuntu hari aho yakibona
ye urakoze reka akubwire n'ubwo yari yabikomojeho ubwo ntabwo wabyumvise dogiteri
kumera mukomere cyane ye musubize rero
ndagira ngo usuze uburi mu rwanda ni ikibazo cyatubereye ingutu kubera ko ibitabo birahenze cyane mu rwanda twashatse gusohora iyo nyamunini mu rwanda dusanga irimo kuduhenda kurusha kuyisohora no mu bufaransa ku buryo ariko n'ubundi ibitabo by'aho ngaho mu rwanda bisigaye bihenze cyane umuntu gusoma ikirahuri cy'inzoga bihendutse cyane kurusha gusoma ikinyamakuru ntabwo byoroshye rero ahubwo sinzi wenda niba abakora abanyapolitiki barabitekereje cyane bari bakwiye kutwigira uburyo ibitabo byerekeranye n'umuco bashobora kuduha imfashanyo noneho kugira ngo igitabo gishobore gusohoka mu icapiro ko n'ubundi nubwo kizasohoka amafaranga yose ntabwo azinjira mu mufuka y'abagitekereje ni ibintu biteye ubwoba ni ibintu by'ubucuruzi bijyamo ubucuruzi buri wese akavana mwaye ku buryo umwanditsi wacyo nawe asigara arira ntabwo byoroshye rero kubera ko ujya kugura igitabo mu rwanda maze iminsi nshakisha ukuntu ibitabo bigura ugasanga igitabo cyagura ibya mirenge ku ntenyo ku buryo rwose twagombye gusaba muri minisiteri bakatwemerera ibitabo nk'ibyo ngibyo byamamaza umuco byamamaza ururimi bigasohoka kubera ko nibyo birahenze kubikora birahenze kubikora kurusha ibindi kuko byo nibyo bidasomwa kurusha ibindi ubwo ni ukuvuga rero yuko mutaratangira no kuvugana na leta y'u rwanda by'umwihariko minisiteri y'uburezi cyangwa se iy'umuco ngo murebe
icyo nagerageje gukora ni ukureba amacapiro yo mu rwanda urebye baducaga amafaranga menshi cyane ku buryo ararenze ariko birumvikana ku buryo nabo baratubwiraga bati ibikoresho dukoresha bizihwanye bikagera no byaduhenze noneho no gucapa intuza igitabo nk'icyo ngicyo ugasanga rimwe na rimwe ugasanga nta n'uburyo bafite kubera ko ni igitabo kirimo amabara yakuriwe kwa dirikomi ntabwo imbere harimo amabara ntabwo ntabwo byoroshye kugicapa gucapisha aho ngaho kuri makeya ntabwo byoroshye rwose bagombye rwose kudushyiriraho uburyo bwo kwamamaza ibitabo nk'ibyo ngibyo by'umuco n'ururimi kugira ngo abanyarwanda ubwabo bashobore kubisoma ikibazo ni uko mu rwanda urebye muri kariya karere nabonye ibitabo byabo ari bo bigenda kurusha ibindi nigeze kuba muri kenya akanya gatoya ngasanga umuntu wari uncumbikiye aho kubanza kujya gushaka ibyo kurya agiye kugura ikinyamakuru ugasanga bimuri mu muco kubera ko igiciro ntabwo kiri hejuru cyane uravuga ati ngiye kugura icyo kurya ariko nduze kugura n'ikinyamakuru akakizana mu rugo tukagisoma ibyo ngibyo rero mu rwanda harumenya bitaraduka ariko ni ukubera ko amacapiro yaho ni makeya cyane birumvikana ariko rero n'ibyandikwa hari bituma ibyandikwa bitaba byinshi kugira ngo nabo bavanemo ayo bashyizemo ariko hari n'ikibazo hari n'ikibazo cy'umuco wo gusoma hari ntabwo nibuka neza ariko hashize igihe hano kuri iyi radiyo twaganira n'abantu benshi abanyarwanda b'abahanga bavuga bati mu rwanda hari ikibazo cy'umuco wo gusoma ntabwo abanyarwanda bazi gusoma ntabwo bakunda gusoma ibitabo ibinyamakuru nabyo bishobora rero kuba impamvu y'uko ibitabo bihenda n'ibinyamakuru kubera ko bidafite isoko rihagije
kandi rero burya kutamenya gusoma bijyana n'ubujiji kutamenya gusoma bijyana n'ubujiji murabona tujye wenda tugere bavuze bati tugiye kurwanya amavunja ahangaha mu karere aka n'aka n'aka ngaka ikintu bagombye kubanza kurwanya ni ubujiji kuko ubujiji iyo umaze kwijura umuntu amenya no kwiyitaho ubwo rero ugasanga rimwe na rimwe ibibazo babifatira aho bidaturuka ugasanga kibaye ikibazo kirekire usibye ko n'abakoroni bajyaga bavuga ngo iyo ushaka guhisha umwirabura ikintu ugishyira mu bitabo
ariko nabo icyo bashaka kugeraho turakizi kubera ko ntabwo bashaka kutwigisha gusoma kubera ko gusoma ni intwaro urebye ni intwaro y'ubumenyi ubumenyi iyo ufite ubumenyi kugira ngo umuntu akujijishe biragoye
radiyo ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda hanyuma rero ubwo ngubwo tuvuye kuri kiriya ku birebana n'igiciro kukigabanya mu magambo makeya ibisobanuro batanze bivuga yuko kugabanya igiciro bidashoboka hanyuma hari n'akandi kabazo jean dodiyari yabajije byerekeranye n'isoko nabyo wakongera ukamusobanuriraho gatoya nimba igitabo kiri ku isoko n'isoko iryo ari ryo
ku isoko ubundi kizabanza gisohoke hano i burayi mu rwanda turimo turacyashakisha uburyo bwo kubishyirayo hari bamwe bavuze ko bakifuza ariko ntabwo tuba twavugana n'abacuruza ibitabo ngo batubwire umubare bifuza niba babyifuza koko usibye ko nyine kugira ngo agicuruze n'ubundi urabona igitabo urakigura kigatwara umushahara w'umugabo ugasanga biragoye gutekereza kugicuruza yo kubera ko usanga biteye ubwoba nyine biteye ubwoba biteye ubwoba kubera ko igitabo kitari munsi y'ibihumbi mirongo itanu by'abanyarwanda biragoye gutekereza kugicuruza kuri icyo giciro kandi uzi neza ko abantu bashobora kugishyikira aho ari bake cyane ariko rero ubwo bivuze yuko twizere ko nko mu mwaka utaha byibura hari nk'igitabo kimwe cyangwa bibiri cyangwa icumi bizagera mu rwanda
bizahagera kubera ko turimo kuvugana n'amashuri amwe n'amwe kugira ngo bazabone nabura niba bafite bashobora kugira murandasi bashobore kubona za bonoma ariko rero ntabwo nta hantu rwose nta hantu rwose turagera muri ibyo bintu nta bantu turavugana nabo cyane ku buryo iyo gahunda ntabwo navuga ni ko izagenda ariko rero tubirimo tuzabishaka kubera ko nta kuntu umuntu yakwandika ikintu cyerekeye u rwanda ngo kibure mu rwanda dr eugene shimamungu yakomatanije imirimo yo kwandika igitabo cyitwa nyamunini nicyo turimo kuganiraho rero ni igitabo cy'inkoranyamagambo y'ikinyarwanda n'igifaransa kandi ni n'inkoma mumbabarire inkoranyabumenyi cyangwa se imbumbabumenyi ansikorupedi kuri telefone turi kumwe na bagwa neza bagwa neza we
mwiriwe neza wiriwe akabazo kawe
yego ubwo ni bagwa neza hano mu karere ka gasabo mu gihugu cy'u rwanda uzwi nka ruhu rw'indawijabana yeee
noneho ngewe igitekerezo cyane mbere na mbere nashima abo bavandimwe babashije kutwandikira icyo gitabo eee
kuko buriya usanga akenshi nkatwe nk'urubyiruko
aha abarimo kuvuka ubu ngubu barimo baramenya ibigezweho gusa ariko ntibibuke ibintu bya kera hari nk'imigani ibiki mbega ibintu bijyanye n'umuco nyarwanda eee ubu ngubu nta hantu urimo gupfa kubisanga rero icyo gitabo yasanga kizafasha nkatwe nk'urubyiruko aha tukabasha kumenya ubumenyi butandukanye kuko hari nk'igihe ujya mu kizami ukabanza kujya gushaka kuri interineti ariko bizadufasha cyane kuba dufite igitabo tureberamo yego
noneho ntabwo nti bakomeza bisakaza ahantu hose bitugereho twese atari ukuvuga ngo twabirebera nk'ahantu hamwe mhm usanga ahantu mu makaritsiye atandukanye icyo gitabo wakihabona eee
sawa murakoze cyane turi kumwe n'indunda ndabakunda cyane nsubiriza ngo ruka jean claude yeee yakumvise ubwo ngubwo ndabyizeye urakoze bagwa neza
yego eee dr shimamungu iki Mukomere, gitabo yego.
kizafasha abanyeshuri koko
Iyi kigomba gufasha abanyeshuri kubera ko nicyo ba- nicyo cyandikiwe Mhm.
Eh, eh, mu gushobora gusobanura eh, ari imvugo ya kera n'imvugo y'ubu ngubu harimo amagambo ya kera n'ay'ubu ngubu agezweho eh, twagombye gushyiramo kubera ko avugwa cyane Eh, ndumva eh, bizafasha kumenya imigani bibafashe kumenya insigamigani bibafashe kumenya amateka kuko nayo arimo atari makeya eh, bibafashe kumenya eh, eh, n- n- n'imvugo zihariye ibyo twati- twakwita locution bita inshoberamahanga Eh, ni ibintu byinshi cyane birimo bibumbiyemo kubera ko nta kintu twasize ku ruhande kuri ibyo ngibyo byerekeranye n'amateka ko amateka nayo ubu ngubu ahari umenya ari nako byahoze ni uko ahari tutabizi mwebwe abashakashatsi mujye mubi- mubidushakashakira mubitubwira Ama- amateka y'u rwanda kuki nayo atera amacakubiri kuki abantu tutayavugaho rumwe none Eh, i- ayo ngayo mwanditsemo amateka ni amateka Abo- nta busanye n'ay- n'ayandikwa ubu ngubu
Eh, ntabwo twabishengeyemo cyane ngo tujye kure Mm.
kubera ko nicyo twashakaga kwirinda cyane cyane ko yacamo abantu ibice Mhm.
ariko rero kubona eh, umuntu ashaka nk'izina rya rukara rwa bishingwe akaribura akamenya akabura ikintu yakoze Mhm.
Eh, nk'umuntu agashaka eh, amateka eh, yu- yu- yu- ya- ya murorunkwere murorunkwere ni umuntu uzaniye eh, ni umugabekazi Mm.
Eh, cyangwa ugashaka amateka ya rwabugiri ukayabura eh, urumva ko hari ikibazo Mm.
icyo gihe nyine twagerageje gushyira- gushyira muri makeya uh, kugira ngo kuko ibindi ntabwo uzabisangamo byose uko bya- byanditse Mhm.
ntabwo uzabisangamo byose uko abandi bagiye babivuga ni ibintu bikeya cyane ibintu bi- bigarukiye ku gihe yavukiye igihe yategekeye ikintu cyangombwa yaba yarakoze mu yakoreye u rwanda ibintu nk'ibyo ngibyo Mm.
ariko rero ntabwo ntabwo tubicengeramo cyane kugira ngo kuko natwe turabizi ntabwo eh, nta- ntabwo na- ntabwo ntabwo turabizi natwe ntabwo dushaka kugaba- kugabanya abanyarwanda cyangwa tuvuge ngo iki gitabo ngo cyandikiye ba runaka cyandikiye ba runaka Ibi ni ibintu bikeya cyane bituma eh, umenya nabura ko umuntu yabayeho noneho ukajya kwishakira wowe ahandi hantu ajya gushakira ahandi hantu ntabwo ari ibintu rwose byo kuvuga cyane cyane ibintu byerekeye politike oya ntabwo ari ibyo ngibyo ni ukugerageza kwereka umuntu ko runaka yabayeho noneho ukavuga igihe yavukiye n'igihe yategekeye wenda ukavuga n'utuntu dukeya cyane mu byo yaba yarakoze ikintu cyamuranze ahasigaye ibindi ibindi umuntu akazajya kubyishakira ntabwo birimo byose kubera ko iyo dushaka kubyandika byose n'ubundi ntabwo byari gukwiye byari kugira igitabo bikwirwamo kandi ubwo abantu bari kutubwira bati wavuze ibi ngibi wavuze ibi ngibi wavuze ibi ngibi byerekeye hariya cyangwa byerekeye hariya ibyo ni ibintu twirinde cyane hanyuma rero n'imyandikire y'ururimi rw'ikinyarwanda nk'uko ndahamya ko mu bikurikira byigeze no gutera impaka ndende mu minsi ishize ukuntu ikinyarwanda kirimo cyandikwa ubu ngubu n'ukuntu noneho mwebwe mucyandika muri muri iki gitabo nyamunini ntabwo bitandukanye byo
oya ahubwo kubera ko itegeko rishize ryagiyeho tugeze kure tukaba tutarashoboye gusubira inyuma ngo tube twabisubiramo ntabwo turwanya amategeko yo kwandika ururimi y'imyandikire y'ikinyarwanda ahubwo tugerageza kwereka ko hari n'izindi nyandiko zagiye ziyabanziriza ariko nabyo ntitwibagirwe ko bisigaye byandika gutyo nabyo tukabishyiramo ariko rero twerekana ukuntu byagiye byandikwa ibitandukanye tukabishyiramo nka kabiri ariko tukavuga ko ujya kurebera hariya cyangwa ukajya kurebera hariya ku buryo umuntu adashobora gutakara ugiye kureba ijambo ko ryanditse ubu ngubu ujye kureba n'uko byanditse kera ibyo ari byo byose hari ikibazo azagira ikibazo kimwe ni uko ibitabo byanditse byanditswe mbere yaho y'iryo tegeko ntabwo bizahinduka urukumva ibyandika ubu ngubu nibyo bizajya byandikwa bikurikije iyo myandikire y'ubu ngubu byose rero tugomba kugira uburyo bwo gutuma bisomeka kuko icyo dushaka ni ukugira ngo twigishe abantu amagambo y'ikinyarwanda ntabwo ari ukubigisha imyandikire cyangwa se uvuge ngo imyandikire y'ikigihe n'iki ibyo ari byo byose byose birimo biraboneka ntabwo ntacyo byatwara umuntu ushatse gushaka amagambo y'ukuntu ijambo ryanditse ubu ngubu cyangwa ryanditse kera ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ikiganiro muri isanga insanganyamatsiko y'uyu munsi ni nyamunini inkoranyamagambo y'ikinyarwanda n'igifaransa ikongera ikaba inkoranyabumenyi cyangwa se imbumbabumenyi aya nayo ni amagambo dr shimamungu tuganira yagerageje guha ni inyito yagerageje guha icyo bita encyclopedi mu gifaransa kuri telefone turi kumwe na mugabe mugabe we wiriwe neza akabazo kawe
akabazo ni nk'umwunganizi cyangwa ni nk'ibyo mbona mu mu banditsi b'ibitabo cyangwa mu banditsi b'ibinyamakuru usanga uburyo bandika inkuru n'ubwo natwe twifitemo umuco wo kudasoma ariko usanga nk'umutwe wenda tuvuge nk'ikinyamakuru runaka cyangwa se nk'igitabo runaka ukavuga wenda nk'urugero nk'umutwe w'amagambo ugira uti mu rwanda bibiri na makumyabiri ni urugero mu bibiri na makumyabiri u rwanda ruzakira igikombe cyiza ubwo natwe basomyi cyangwa nk'abasomyi tugira amatsiko yo kwinjira muri iyo nkuru ngo turebe ko niba bishoboka ko rwakwakira imikino y'igikombe cy'isi mundiyari noneho ubwo ubwo ugiye kwinjira mu gusoma kugira ngo urebe koko niba ari byo ugiye gusoma niba ari byo wumva ufite amatsiko yo kumva iyo nkuru no gusoma iyo nkuru ariko birangirira kuri uwo mutwe w'amagambo wakwinjiramo ugasanga ngo u rwanda rwatangiye umupira w'amaguru muri uyu mwaka rwakiriye sekasa iki na cyane barayitwara ugasanga ya nkuru washakaga kandi banditse kuri mutwe w'amagambo urayibuze ubwo rero ugasanga biraduca intege cyangwa se ugasanga niko se mugabe mugabe igitekerezo cyawe urabona kigusha muri iyi nsanganyamatsiko turiho
ye ufunguye numva muvuga ku myandikire bambe mu muco wo kudasoma
ako ngako kare ntabwo ariyo nsanganyamatsiko kari akanyuzemo gusa naho ubundi insanganyamatsiko ni igitabo cy'inkoranyamagambo inkoranyabumenyi kirimo gitunganywa kikazajya ku isoko mu kwezi kwa cumi na kumwe cyanditswe na dr eugene shimamungu yego hari abantu benshi batanze umuganda ariko niwe wari umuhuzabikorwa shimamungu rero niwe turimo tuganira ubu ngubu urabyumvise noneho
noneho yego
rwose ni igitekerezo cyiza bizadufasha no kumenya ikinyarwanda kuko tugenda tukibagirwa tukibagirwa za donke ubwo batwandikire neza mu kinyarwanda twumva dushobora gusoma hanyuma bikwirakwizwe ahantu hose aho umuntu ashobora kugera cyangwa se umuntu ashobora kubona yeee urakoze cyane mugabe
eee murakoze yeee dr shimamungu karame yabanje gutana gatoya ariko sinzi nimba hari icyo nacyo kuko buriya nimba bivuze ni uko ari akabazo afite sinzi na hari icyo wabivugaho yego ariko hari nuza hari ikintu yavuze hari ikintu yavuze njye numvise nashimye nko gusoma ikinyamakuru ugasanga harimo interuromwandiko rekavuga ati mbega insanganyamatsiko yari mu ntuza yari mu mutwe ntayisange muri ntuza muri ni ibintu bikunze kuyobya abantu cyane cyane kubera ko ntabwo ari mu rwanda gusa nino niko byamye bimeze hari akantu ko gushitura noneho wajya kure ugasanga ntabwo ari byo ku muntu rero ugishakisha ukishakisha muri ibyo bintu byo gusoma no kugira gute bica umuntu intege cyane ariko rero nyine ni cya kibazo nyine cyo gushaka gusoma noneho ukabura ikintu ukabura ikintu gituma ukunda gusoma kandi bimwe biri muri iyo ntuza muri iyo nsanganyamatsiko yacu yo kuvuga ngo tugerageze gusobanura ibintu abantu bumva ibyo ari byo dusobanura ibintu abantu bumva ibyo ari byo ni muri iyo ntuza rero muri iyo muri iyo ntuzana na nimbyumvise ubwo numvise ashatse kubivuga nuko gusa yakomeje bikajya ku ruhande ariko ntabwo na nabyumviye yeee ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda kuri telefone turi kumwe kandi na corneille corneille we
wiyalo wiriwe neza
yego umeze neza akabazo kawe
yego nashaka ubwa mbere maze nkeze dogiteri gitabo nyine kwandika hanyuma nagomba se n'uwumubaza nimba icyo gitabo nabonye kizaba kirimo n'igifaransa nimba icyo gitabo umuntu adashobora kukironka ku giciro kingana gute nimba kuri interineti dushobora kukironka ku giciro kingana gute cyangwa dushobora kukironka gute hanyuma adushiriremo isitware ndende y'u rwanda kuva novuga kuva kera rwose kuva kera rwose tumenye kuva kera kuva kera rwose ni ukuvuga nko kuva mu buhe mwaka se
novuga nko mu kinjana cya cumi n'indwi ndibaza yego dushyira muri resitora kuko urabona aka karere kacu turabye ku burundi n'u rwanda isitwari yabo ntizwi cyane dufatiye abazungu bagiye barandika idamba yarasorongoye neza rero ntajya ahantu aduye isitwari y'u rwanda kuva kera rwose kugera aho tumenya yuko aka karere kacu karanzwe n'iki kuva ku basokuru n'abasokuruza n'ibyo murakoze ye urakoze nawe corneille we reka kubwire ye dr shimamungu amateka mushyiramo yego ni nk'iri buriro kugira ngo abantu bazishakishirize nk'uko babitubwiye ariko se bihera hehe amateka harimo ahera he
yewe ahera nko mu kinyejana cya cumi na rimwe ndebye neza kubera ko niho padiri alegisi kagame ashyira amateka ya gihanga nubwo rwose utayifata nk'ari amanyakuri ariko rero twagiye dushaka kubumbabumba urabona hari inyandiko nyinshi zandika amateka ku rwanda ariko nyine twagiye dushaka gushyiramo ibintu byinshi bitatanye hirya no hino ariko tukagenda tuvuga makeya ibi byangombwa kandi ibyo dutanga bikagira kugira ngo uzagisoma wese azajye kwishakira ntabwo amateka arimo ntabwo arambuye ariko uhereye ku bantu barimo ku mazina y'abantu barimo bihereye ku kinyejana cya cumi na rimwe
ikinyejana cya cumi na rimwe u rwanda se rwari ruriho icyo gihe
niho bavuga niho kagame avuga amateka ya gihanga icyo gihe ibyo ari byo byose turabizi neza ko hari amateka hari n'imigani rimwe na rimwe mu kinyarwanda hari ubwo bidatandukana nk'urabona nk'ibyo bintu biba mu kinyejana cya cumi na rimwe ni ibintu bakuye mu ntuza mu bitekerezo mu bintu bijya kumera nk'imigani udashobora kumenya niba aricyo gihe aricyo gihe kose byatangiriye ariko rero nyine tubishyiramo tugenekereje tukavuga duti ibintu byavuzwe na runaka ntabwo tuzi neza niba ari amateka nyakuri cyangwa se niba ari ibitekerezo cyangwa se niba ari iki nuko tubishyiramo ntabwo tuvuga ngo nibyo ngo niho byatangiriye koko
ahubwo kuri iki kibazo cy'amateka dr rushimamungu kuki abandika amateka akenshi amateka y'u rwanda bandika ku mateka y'ubutegetsi gusa
amateka y'ubutegetsi gusa ariko nk'uko nabivuze harimo n'umuco hari n'umuco umuco harimo n'ibintu by'umuco twashyizemo ntabwo ari ubutegetsi gusa ibyo by'ubutegetsi twabishyizemo kubera ko twageraga ahantu tukavuga ibintu by'umuco twumva tubuzemo umuntu w'umwami runaka kandi ntabuze igihe yabereyeho nuko ubwo rero nyine tukaba ntuza ukumva ugomba kubishyiramo byanze bikunze kugira ngo umuntu amenye nabura ahantu haza kubifatira erega ntabwo byabaye ibintu byoroshye kubera ko ntabwo nubwo tuba twanabitekereje kubishyiramo mbere ariko kubera ko ibintu twagiye dushyiramo by'umuco cyangwa se ibindi by'ururimi tugena nk'insigamigani ugasanga harimo umwami runaka harimo ibintu nk'ibyo ukavuga ibi nimbishyiramo ngasiga ibindi hariya ntabwo bizumvikana neza nuko rero ubwo tugerageza kubishyiramo byose uko byakabaye ibyo ari byo tugashyiramo bikeya kubera ko nta ntuza nta hame twari dufite ntabwo ntabwo twandika amateka usibye gusa ko badufashije harimo abazobereye mu mateka twabafashe kugira ngo batubwire bati hariya mbe muhagaze gatoya kubera ko bimwe ni amateka ibindi ni imigani ibindi ni iki ariko tugashobora kumenya neza ko ibyo dushyira mu mateka nyayo n'ibyo dushyira mu migani nyayo
yego dr eugene shimamungu niwe turimo tuganira ndimo kukwibutsa abatwumva yuko nyine ari wowe turimo tuganira nibutse kandi nyine abatwumva ko waminuje mu bumenyi imyandikire n'imvugo by'indimi naho insanganyamatsiko y'uyu munsi ni nyamunini igitabo wanditse ni inkoranyamagambo kandi kikaba n'inkoranyabumenyi kuri telefone turi kumwe na hacimana hacimana we vuga cyane yego akabazo kawe
uramenaga abana maze mbega nibyo bintu by'iwe akoresha umutahe unkanagura uburyo akoresha ni ubwa bwe yose ntiyakoresha uburyo ahawe na leta niko uvugira muri telefone neza
uwo mwana umwe nabi gerageza nanone twumve
ubwa mbere nkaba nagabana maze akoresha aguhabwa na leta cyangwa akoresha umutahe wiwe mbega yoba akoresha uburyo bungana gute kugira ashobore gukora ibyo bintu byiwe mwakoze
nawe urakoze hacimana we dr shimamungu mu magambo makeya aribaza ku byerekeranye n'amafaranga umutahe wari wabivuze ariko abatwumva ndumva bagenda bibacika rimwe na rimwe wongera umusobanuro w'amafaranga wayakuye kugira ngo wandike iki gitabo
iki gitabo ntabwo ntabwo ari amafaranga ahubwo ni ukwitanga ku giti cyanjye usibye gusa ko nabonye ahantu mbikorera n'ukuntu mbikora muri kaminuza ya rire tuwa ya rire ya gatatu mu bufaransa niho ubwo nasanze mwarimu wanjye wigeze kunyigisha kera dusubira muri gahunda twari yari yambwiye ngo nzakore nuko arambwira ati kuki wabitindanye nuko ni ingorane zari zirimo ariko rero nyine nirumva n'intuza ni umuntu ashatse kubara ukuntu yabikoze kuko bimaze imyaka itandatu umuntu akora kuri icyo gitabo buri munsi buri munsi buri munsi buri munsi ndavuga uti nk'uyu munsi ndakora amagambo ndashakisha amagambo mirongo itatu ukayabona ukabyandika ukagira gute ugakora ubushakashatsi ku ruhande ni ibintu bitwara igihe cyane bigomba kwitonda bigomba kugira gute gushakisha kureba ibintu by'abandi bavuze n'ibyo ushaka kuvuga ukabigereranya hanyuma ukavanamo ibyo wumva ari byiza ni ibintu bitwara igihe cyane umuntu ashatse kuvuga ngo amafaranga wayavana he ni igitabo cyagiye gikorwa buri munsi buri munsi kandi gikoreshwa ubuhanga bwo muri kaminuza usibye gusa muri kaminuza ntabwo banyishyuza kubera ko ndahakorera ariko rero ni ikintu cyagombye gutwara amafaranga menshi cyane umuntu ashatse kubaza amafaranga ku buryo nayo ngayo uvuga ngo ijana na makumyabiri ku gitabo iyo bivuze gutyo ntavuga ntabwo bishoboka rero numva igihe cyadutwaye n'ibiki byose cyashobora no kujya muri magana atatu byanze bikunze y'amayero ariko rero tukagerageza kuvuga duti hari bimwe twaboneye ubuntu hari n'ibindi twakoresheje by'ubwenge bwacu ni ukugerageza kureba hagati kugira ngo ukuntu ibintu byagenda kubera ko n'amacapiro atubaza amafaranga n'ibiti byose ugomba gushobora kwishyura icapiro twebwe ntabwo twibaramo cyane ariko rero iyo udashoboye kwishyura icapiro no muri gitabo cyawe ntabwo gisohoka ntacyo kiba kimaze
ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ubwo rero nanone dusubiye inyuma gatoya kuko hacimana ni umurundi ubwo rero kuko abarundi n'abanyarwanda ururimi rwabo rurahura cyane ubwo uko bizagenda mu rwanda kugira ngo kibagereho no mu burundi ndibwira ko ariko bizagenda ahari
nta kundi byagombye kumera ubwo ngubwo ni ukuzashakisha ukuntu tuvugana n'abacuruza ibitabo kugira ngo bishobore kubageraho ubundi rero ni kuri murandasi ni ugufata abonoma ibyo byose uzabona igitabo wese azafite abonoma ubwo tuzareba ukuntu bizagenda ibyo byose tuzagerageza gukora ku buryo tworohereza abantu kukibona muri iyi nyamunini inkoranyamagambo inkoranyabumenyi harimo ikibonezamvugo amateka umuco n'amakarita y'imiterere y'u rwanda ayo makarita ni aya ryari
amakarita ni ay'ubungubu ni amakarita y'ubungubu kandi uzi ko ukuntu u rwanda rwagiye rutegekwa mu myaka ukuntu yagiye ikurikirana ayo makarita yose arimo ukuntu ibice ahantu n'ibice byose amakarita arimo harimo amakarita ageze kuri atanu ntabwo ari menshi cyane ariko rero yerekana ukuntu ubu ngubu u rwanda rumeze urwarubanjirije urwa kera ukuntu byari bimeze ayo makarita arimo rwose nta kibazo
muri urwo rwanda rwa kera hari igihe ntabwo nibuka umwaka ariko hari igihe perezida wa repubulika yavuze ati dore uko u rwanda rwari rumeze kera ati hakwiye berina ya kabiri kugira ngo aho hantu hagaruke mu rwanda iyo karita nayo irimo
iyo karita iyo karita ntabwo irimo iyo karita ni iya padiri kagame aregisi usibye gusa ko abantu benshi benshi batumvikana y'ukuntu u rwanda rwari rwanganaga kubera ko abami ahantu bageraga ntabwo bavuga ngo aha hantu ni ahacu urumva ntabwo ntabwo byari ibintu by'igihugu iyo yagenda akagera nka hehe bakavuga ngo yarahageze ngo ubwo habaye ahabo kandi abanyarwanda kera ntabwo bari bazi ko igihugu ari gushyiraho inzitiro gushyiraho inzitiro imbibi
nuko rero ni ikibazo cyane cyane kubera ko rimwe na rimwe mvugana n'abahanga mu by'amateka arambwira bati yarahageze wenda n'abaturage baho bajya bamutura batura umwami w'u rwanda ariko ntabwo ntabwo higeze hamenyekana nk'u rwanda nk'u rwanda rurimo imbere imbere kuko bageraga ngo rimwe na rimwe bakibagirwa cyangwa ntibongere kumutura bikagenda gutya ntabwo byoroshye ntabwo byoroshye iyo karita iyo karita yashushanyijwe na kagame na padiri kagame aregisi mu gitabo cye abeje dore no histoire ry'u rwanda ntabwo twayisubiyemo twabaye tuyihoreye twashatse amakarita yayindi ari mu turere twa kera uturere tw'ubu ntabwo byahagarariye iyo uvuze uturere twa kera uravuga uturere gakondo uturere gakondo yego nibwo nshaka kuvuga eee kuko tuvuge yego ubu ngubu tuvuge urugero hariho akarere ka nyaruguru na kera kabayeho ariko ntabwo ntabwo imbibi zako za nyaruguru ya kera n'imbibi za nyaruguru y'ubu ngubu wenda ari zimwe ntabwo ziba zihuye rimwe na rimwe ntabwo ziba zihuye cyane cyane ko ntabwo ziba zihuye niyo mpamvu twashyizemo ayo makarita yose
radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ikiganiro muri isanga insanganyamatsiko nyamunini ni inkoranyamagambo ikaba inkoranyabumenyi cyanditswe na dr eugene shimamungu yego hari abandi bahanga bamuteye inkunga ni igitabo gifite impapuro igihumbi na magana atandatu hanyuma rero kikaba kirimo n'umuco kikaba kirimo ikibonezamvugo kikaba kirimo imigani insigamigani amateka n'amakarita y'imiterere y'u rwanda kuri telefone turi kumwe na thierry thierry
yego muhoro neza tomasi komera komera akabazo kawe
yego bwa mbere na mbere ndamuze umutumire ndanamukwita kandi ndamushimira kubera ko muri afurika y'iwacu cyane cyane iyi afurika y'ubuseruko akenshi menyereye hariho abantu bashobora kwandika bagashobora gucisha imico n'imigenzo cyangwa n'ibindi byose mu nyandiko kugira ngo n'abandi vuga cyane thierry
mu nyandiko kugira ngo n'abanyamahanga bashobore gusoma babone ibiranga igihugu n'ibindi ariko rero nagomba ndamubaze numvise mwavuze ko yanditse mu rurimi rw'igifaransa n'ikinyarwanda ariko nibaza akabazo kubera iki yahisemo kwandika mu gifaransa kubera ko tuzi ko igihugu cy'u rwanda gisanzwe ari igihugu uno munsi kivuga ururimi rw'icyongereza muri rusange nagomba ndamubaze ni kumva nyabaki yifuje gushyira mu gifaransa aho gushyira mu cyongereza kandi tuzi ko abanyarwanda ahanini bavuga icyongereza hanyuma nagomba ndamubaze kugira ngo arinde ashyira mu rurimi rw'igifaransa ibyo byose nuko yiyumviriye ko ababisoma abazaba ari benshi nagomba ndamubaze ngire ko kugira ngo bishyize mu gifaransa niko yabona yuko nyine abazabisoma ari benshi nanageranije uwo munsi abona igihugu cy'u rwanda ari igihugu birimo abavuga igifaransa aha ni mu gihe mbere twibuke ko umupfasoni asanzwe ari umushikiranganzi wa mbere uno munsi agomba kuza kwitoza agira ashobore kurongora francophonie byanantangaje mbere na tembo n'umenga bifitanye ibisano abashimiye cyane tomasi
yewe urakoze cyane thierry
yego
dr shimamungu telefone ntabwo yavugaga neza ariko ati kuki wahisemo kwandika mu gifaransa utahisemo kubyandika no mu cyongereza nabyumvise kubyandika mu gifaransa ni ukubera ko ni rwo rurimi nisanzeho vuba na vuba ubwo nashatse ubufasha abantu kugira ngo dufatanye bajye bashyira mu cyongereza nkomeze mfite mu gifaransa babona bibaye bibabanye birebire cyane ariko burya tuzongera ducumbukure dukomeze naho ubundi kwandika mu gifaransa kumva nta kibazo gihari n'ubwo u rwanda rusigaye ruvuga icyongereza ndakeka rurimo guhatanira umwanya wo gutegeka umuryango w'ibihugu bivuga igifaransa ntabwo aribyo nanditse ndimo gutekereza ariko ikintu ntabwo byari biriho ariko ubu ngubu nyine navuze nti burya umuntu ashobora gukora ibintu utazi iyo bijya byajyaho ugasanga ugeze ahantu utatekerezaga ubwo rero igifaransa ntabwo cyacitse burundu mu rwanda ibyo bitwereka ko igifaransa kitacitse burundu mu rwanda ariko rero n'icyongereza turagitekereza tuzagira tubigereho twumva tuzabigeraho twarabitekereje twabitekereje bigitangira ariko ndumva tuzabigeraho ahubwo ngewe icyo nifuzaga ni ukubyandika mu kinyarwanda byose ikibazo ni kimwe ni uko ni ikibazo cy'amacapiro ikibazo cy'isoko ikibazo ibibazo birebire cyane ku buryo ntabwo byoroshye ntabwo byoroshye na gato kwandika ikintu kingana gutyo ku kintu uzi ko kitazahuza benshi cyangwa ngo kigurwe na benshi mu rwanda kubera kubera kubera igiciro cyacyo kugira ngo nandike mu gifaransa nti nimbura abantu bakigura mu rwanda banazabona ahantu hanze bakigura ariko rero mu kinyarwanda byo turabitekereza cyane usibye gusa ko harimo izo mbogamizi bisigaye bigoye cyane cyane cyane cyane ndavuga ndatabaza ndasa n'utabaza rwose abantu abategetsi bo mu rwanda nabo batwumva neza bazagerageze kugerageza bashake ukuntu igiciro cy'igitabo kigabanuka mu rwanda kandi biri mu ntuza zabo bashobora gufasha gutanga gufasha amacapiro cyangwa abandika ibitabo kugira ngo ibintu byabo bigaragare bitagombye guhenda cyane ijwi rya amerika mu kirundi kinyarwanda kuri iki kibazo cy'igifaransa mu rwanda nakwibutsa tiyeri ko na perezida paul kagame ubwo aherutse mu bufaransa yabisubiyemo ati hari abantu bibeshye ngo igifaransa cyaracitse mu rwanda ati si byo igifaransa kirahari koko mu rwanda kiri mu itegeko nshinga igifaransa amategeko yandikwa no mu gifaransa mu kinyarwanda mu gifaransa no mu cyongereza usibye nyine ko minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u rwanda Louise mushikiwabo arimo yiyamamariza kuzategeka francophonie ntabwo igifaransa cyacitse rwose mu rwanda ni mu abantu nanjye hano bakunda kubimbaza benshi bati igifaransa cyaracitse ntabwo ari byo iyo mbabwiye ko n'amategeko yandikwa mu gifaransa baratungurwa nuko dr shimamungu ahubwo ikinyarwanda ubwacyo burya mwebwe b'abahanga mu gihe amahirwe ko kizagumaho cyangwa kuko hari abantu bafite impungenge y'uko cyangwa se bavuga y'uko ikinyarwanda gishobora kuzacika mwebwe mubibona mute
ururimi rw'ikinyarwanda kuri jyewe ni ururimi rudashobora gucika kubera ko abangabo bavuga ko ruzacika ntabwo barenze rimwe ku ijana kuko ni abantu bavuga indimi z'amahanga abantu bavuga bavuga bavangavanga indimi ntabwo ari abanyarwanda bose bavuga bavangavanga abantu bose bazajya bagerageza kujya kureba mu giturage indimi bavuga ntabwo zirenze rumwe ntabwo kizacika kubera ko kandi kinavugwa n'abantu benshi cyane kivugwa n'abantu bageze kuri miliyoni cumi n'ebyiri udashyizemo aho ni mu rwanda ariko gusa mu rwanda mu rwanda imbere udashyizemo abari ku ruhande muri congo muri uganda muri tanzania ikirundi kinyarwanda cyo burya ni ururimi rumwe ururimi rumwe ibyo rero amahirwe y'ikinyarwanda kugira ngo kibeho arahari rwose ntazajya uhungabana ikinyarwanda kizagera aho kijya ikibi ni abantu bashaka kwigira abazungu cyangwa kugira gutekera kuvangavanga indimi uzi neza ko abantu uri kubwira batarimo kukumva kandi ururimi bavuga rworoshye ushobora kuruvuga bigashyitse ntabwo ikinyarwanda gishobora kuzimira na hano kuri iyi radiyo hari abantu tujya twungurana inama ese kuki uzi ikirundi kuki uzi ikinyarwanda ibyo umbwira ko ari ibyo turimo tuganira ko ari mu kinyarwanda n'ikirundi kuki ubivuze mu gifaransa cyangwa mu cyongereza bivuge mu kinyarwanda cyangwa mu kirundi ugasanga turimo ikindi nanone dr shimamungu ntitwakwirengagiza yuko dukurikije ibyo unesco ivuga buri munsi cyangwa se buri mwaka indimi zizimira ni nyinshi
ibyo byo indimi zizimira ni nyinshi ariko urabona urabona uri muri amerika uravuga ikinyarwanda uravuga ikinyarwanda ukabwira abantu bavuga ikinyarwanda ariko ni ukuvuga ko urwo rurimi ruriho ntabwo ntabwo ari ururimi abantu baruvuga barahagije ku buryo udashobora kuzimira urebye no kuba rwandikwa no kuba rwandika rwandikwa ni amahirwe y'uko ruzahoraho ni amahirwe ko ruzahoraho niyo mpamvu nyashishikariza abantu bizi ndimi kujya bandika cyane mu kinyarwanda ubu ngubu hasigaye hari n'ibinyamakuru n'ibintu byinshi cyane bituma ikinyarwanda kidashobora kuzimira
radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi kinyarwanda nyamunini inkoranyamagambo inkoranyabumenyi turaganira na dr eugene shimamungu wacyanditse afatanije n'abandi yari umuhuzabikorwa wacyo niwe wanagikorezeho ubushakashatsi burambuye hanyuma mbibutse ko dr eugene shimamungu yaminuje mu bumenyi imyandikire n'imvugo by'indimi kuri telefone turi kumwe na irakoze irakoze we
eee mwiriwe neza munyamakuru wiriwe Namaskar.
akabazo kawe yego Yego, ikomera da.
aha
yego ndabaramukije ndabaramukije n'umutumire yego arakumva komera komera irakoze yego yego nakuramukije rwose ubu njyewe na- ndashimye ndashimye iki kiganiro eh, n'ukuntu uwo- uwo- uyu mutumire yakoze adusobanurira Eh, buriya izi ndimi zacu ikirundi n'ikinyarwanda ni indimi nziza cyane dukwiye ku bon ku- dukwiye kuzigama Mhm.
Eh, kuko ni indimi n'abantu nk'akarorero nta ndimi zegeje kukuvuga ariho nk'abantu bava mu mi- iyo za amerika cyangwa bava i i burayi bashyitse ino mu bihugu by'iwacu bagatangara rwose bumvise izi ndimi zacu Mhm.
nkavuga ne- ne- nka- nka- nkavuga nti icyo cyiyumviro cy'uwo muntu yaminuje ni cyiza ko eh, izi ndimi zacu tuziha aka- agaciro tuziha akanovera ntituzibagiye n'urwaruka navyo naca ngomba guca ndaba- ndasaba ko eh, bo- boca bigisha urugwaruka rwacu ruko ruraruka urabona ubu benshi baca bica ahubwo ku- izindi ndimi izi ndimi zacu zizananye ahandi bakagomba kwibagirwa izi ndimi zacu Mm.
nkabavuni nakagohe yuko bo- bo- twobandanya tuzigamye tu- baka- bakatwigisha bakigisha urwaruka ba- badukuriye imbere baka- ba- baka- baka- bakagira inyigisho zituma izi ndimi zacu zigumana aka kanovera
ye urakoze Byari cyane ibyo nagomba kuvuga Ye.
Yego, murakoze namwe Dr. Dr. Shimamugu akanovera ni ukuvuga uburyo ugereranije eee none rero eh, muri mu mu kuganira na irakoze hasigaye iminota mikeya cyane ehe u- use n'uducira n'umwanzuro
aha Eh, ndagira ngo nshimire yakoze kubera ko eh, kumva ko hari abanyarwanda cyangwa abarundi bumva ko ururimi rwabo rutagomba kuzimira Mm.
Eh, no kwandika iyi nkoranya ni uku- ni ukuyandikira cyane cyane abantu eh, nka ba- bamwe na bamwe batangiye gutakara ku kinyarwanda Mhm.
kugira ngo bo- bongere basubire inyuma bi- bi- ba- barebe eh, ibyo barimo gutakaza noneho bongere basubiremo bige barebe baba- nka- urabona nk'aba- nk'abana bakuriye hanze cyangwa se aba- abatakuriye mu rwanda benshi usanga ba- ba- ba- bashusha n'aba- n'aba- n'abashaka guta ururimi Mm.
noneho n'ababyeyi ugasanga nta eh, nta- nta ntuza nta ba- nta- nta ntege bafite yo yo kubashishikariza eh, gukomeza ku- ku- kuvuga urwo rurimi kubera Mm.
ko baba barageze mu zindi ndimi noneho bakavuga bati tugiye kumenyera igifaransa tugiye kumenyera icyongereza ugasanga urwo rurimi rwabo barimo kuruta Mhm.
Eh, ariko rero eh, no gu- no kugira gushishikariza cyane cyane n'abanyamahanga kwiga ikinyarwanda Mhm.
icyo kintu hari ubwo tukibagirwa Eh, iyi nyamuni rero eh, niyo- nicyo igamije cyane cyane kugerageza gu- gushaka amatsiko mu banyamahanga eh, kugira ngo bamenye bamenye ikinyarwanda bamenye eh, uko tumeze uko duteye nabo bashishikarire kukiga Mm.
ni kubera ko eh, iyo tuvuga ngo ikirimi cyacu kukiza- kukizazimira icya mbere tugomba guko- gukora ni uku- ku- kubwira abanyamahanga ko igihe ururimi rwacu rukomeye ko bagomba kurwiga icyo gihe icyo gihe uba ufite intuza yo ku- yo ku ruta- rutazazimira Eh, ubwo rero nyine ndagira ngo eh, ngushimiye cyane gushimiye cyane kuba wantumiye ku ku- kuvuga kuri nyamunini Mm.
kubera ko eh, twari turimo twibaza ukuntu tuzajya tubigenza kugira ngo abantu abanyarwanda nabura bamenye ko eh, turimo kuma- gukora ku rurimi ko eh, ntaho turukomeyeho Mm.
eh, ariko se kandi Dr.
ko- Shimamungu akantu gato ku banyamahanga biga ururimi usibye abakozi ba za kiliziya cyane cyane kiliziya katolika abazungu bayikorera bamwe- bamwe babita bihaye imana No.
Eh, abakozi ba kiliziya si bo banyamahanga cyane ahubwo biga ururimi rwacu bonyine
eh, oya, hari n'aba- hari abashakashatsi hari n'abandi ba mukerarugendo Mhm.
ni ba mukerarugendo batubaza eh, uko u rwanda ruteye uko eh, aho ukuntu hifashe eh, nko mu mahanga usanga eh, nk'i- nk'ururimi rw'ikinyarwanda eh, ruhu- ruhurirwa na- n'abazungu Mhm.
bashaka kujya mu rwanda dr Eh, shimamungu rwose ndagushimiye cyane pe yewe ararekwa ntashira
urakoze thomas kamirindi yewe urakarama rwose urakoze cyane ijwi ry'amerika mu masogonda makeya cyane ni amakuru magufi mwese ndabashimiye byimazeyo murakarama
ni radiyo ijwi y'amerika